iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu nshuti banywanyi mwiriwe neza ni tomasi kamirindo ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya perezida museveni wa uganda arahamagarira ibihugu bya afurika gushyira hamwe mu guhangana n'ibibazo byugarije umugabane birimo iby'umutekano muke you can get uh, a, a very highly developed country like in the second world war the first victims of aggression were the highly developed countries of belgium It- denmark france they were overrun because although they were developed but they were not big enough to defend themselves
perezida museveni ati ibihugu byari bikomeye mu ntambara ya kabiri y'isi nk'ububiri igihugu bufaransa na denmark byahise bibabara cyane rugikubita kuko bitari binini bihagije kugira ngo bishobore kwirwanaho yabivuze ubwo yakiraga uyu munsi mu biro bye abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya afurika tukiri muri uganda abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba inzego za leta guhagurukira ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho ingabo z'uburusiya zagabye uyu munsi ibitero bya misile mu bice bitandukanye byo muri ukraine nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri uganda abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba inzego za leta guhagurukira ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi fideli niyongabo aratubwiriye inkuru Eric Mwesigwa yatangaje ko abajejwe umutekano bamuboreje igufa ibirego umuvugizi w'igisirikare yateye ivyatsi mu itangazo ryavuze ko Mwesigwa atari mu minwe y'inzego zijejwe umutekano iryo tangazo ryashabuje bamwe mu babonye ko ikimenyetso co kudahana mu gihe ibirego vyo gukubagura abanyagihugu bibandanya kugaragazwa muri Uganda Eric Mwesigwa ashigikiye Bobby Wine umunyapolitiki atavuga rumwe na leta yaratangaje mu ntango zindwi ko ibintu biturira byashizwe ku mubiri wiwe bica bituma agira ibikomere bibiri mu gikaraza ciwe ibirego vyiwe vy'uko yakubaguwe vyaremejwe na Bobby Wine ku rubuga Twitter Bobby Wine yamenyesheje ko abajejwe umutekano bafashe bunyamaswa mwesigwa bashaka kumenya imigambi yiwe bavuga ko ari ugutembagaza leta ibirego vy'uko abajejwe umutekano bafata bunyamaswa abanyagihugu muri Uganda si ibintu bishasha uno munsi kuwa kane abanyauganda bibutse urupfu rw'umusenyeri mukuru w'idini ry'abaanglikani janani ruwun yavugira abanyagihugu bakubagurwa yagandaguwe inyuma y'uko abajejwe umutekano bamuboreje gufa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi hari ku gihe c'intwaro y'umutegetsi yatwazagaho toro w'ico gihe Idi Amin Dada Bobby Wine yatangaje ko benshi mu bamushigikiye bakubaguwe igihe batabwa mu mvuto inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwo amahinyu muri Uganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
ijwi ry'amerika tuve muri uganda tujye muri afurika y'epfo aho perezida cyril ramaphosa akomeye ku cyemezo cyo kugena minisitiri ushinzwe ikibazo cy'amashanyarazi n'ingufu mu gihugu ni mu gihe muri icyo gihugu nyine cya afurika y'epfo havugwa ikibazo cy'icigagurika rya hato na hato ry'amashanyarazi fideli niyonga barakomeza Isosiyete y'igihugu ijejwe umuyaga nkuba Escom ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'umuyaga nkuba ugumucika mu gihugu mu byageramiye bikomeye iterambere ry'ubutunzi byatumye Perezida Ramaphosa mu ndwi iheze atangaza amategeko yo mu bihe bigoye yongera amenyesha ko azogena umushikiranganji ajejwe umuyaga nkuba bamwe mu bashinga amateka batangaje ko ingingo ya Perezida Ramaphosa izotuma ibintu biteba kurangurwa kurushiriza mu gihe isosiyete ya leta itanga umuyaga nkuba Escom igengwa n'umushikiranganji ajejwe amashirahamwe ya leta umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu nawe ajejwe gutuma umuyaga nkuba wiyongera mu gihugu Perezida Ramaphosa yabwiye inama nshingamateka ko hari ababuze ko igenwa ry'umushikiranganji ajejwe umuyaga nkuba bizotuma haba uguhiganwa hagati y'abashikiranganji batandukanye bajejwe ikibazo c'amasoko ntanganguvu muri Afurika y'Epfo Ramaphosa yatangaje ko uko atariko ibintu bimeze
ijwi ry'amerika ingabo z'uburusiya zagabye ibitero bya misile mu bice bitandukanye byo muri ukraine umuntu umwe niwe umaze kumenyekana ko yaguye muri ibyo bitero nanone fideli niyongabo abategetsi ba Ukraine batangaje ko ibigwanisho byo kwivuna umwansi bakoresheje vyakoreye imisiri cumi na zitandatu kuri mirongo itatu na zitandatu zarashwe n'Uburusiya ibitero vy'uno musi kwa kane bibaye mu gihe igihugu ca Norvege cemereye Ukraine ifashanyo yo mu kiringo c'imyaka itanu igera ku miliyaridi indwi y'amadolari Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingingo ya Norvege ituma ico gihugu hamwe n'igihugu ciwe bikomera kurushiriza kandi ku Burusiya utazoshobora gusambura ubumwe bwabo bose bashira imbere ubwigenge abategetsi ba Ukraine baragabishije ko Burusiya bushobora gukora ibitero bishasha ku gihugu cabo mu gihe cyo kwibuka umwaka urangiye Uburusiya butanguye gukora ibitero muri Ukraine kiriko kiregereza Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe kizotesha imigambi y'Uburusiya y'ivyo bitero bishasha umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Lloyd Austin yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Ukraine ariyo ishobora kwitanga Uburusiya mu gukora ibitero bishasha ku nteko z'ico gihugu Austin yavuze ko hari amahirwe menshi ko Ukraine izokwerekana ubudasa bukomeye ku rugamba mu gufata iya mbere mu bitero bishasha
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo com kuri facebook youtube instagram na twitter aderese yacu ho ni voa radiyo yacu mu kanya gatoya turajya mu makuru y'ibiyaga bigari mu rwanda urukiko rukuru rwahanishije twagiramungu jean gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu rwabanje kumuhamya icyaha cya jenoside eric bagira ubusa yadutegura inkuru irambuye ikijyana umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yagitanze nyuma y'isesengura yakoze ku rubanza rwa bwana jean twagiramungu ubushinjacyaha bumurega icyaha cya jenoside buvuga ko yakoreye mu makomine ya karama rukondo na Musange mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda ari naho avuka bumushinja kujya mu bitero byinshi bitandukanye nko mu murenge wa Mbazi ku biro bya komine Musange ndetse no kuri Kiliziya Gatolika ya Cyanika we yaburanye ahakana icyaha avuga ko muri jenoside nta hantu yigeze ajya ko yagumye mu rugo kuko nyina yari umututsikazi nawe yarashoboraga kugirirwa nabi uretse kuba rwarumvise abatangabuhamya bamushinja muri uru rubanza urukiko rwaranamanutse rugera aho bikekwa ko twagiramungu yakoreye icyaha ruvuga ko hari abatutsi bishwe nk'uko abatangabuhamya babigarutseho bavuga ko yagize uruhare mu gitero cyabereye mu murenge wa mbazi hakaba n'abahakana ko atigeze ajya muri icyo gitero urukiko rwasesenguye ubuhamya bwatangiye mu rukiko rusanga twagiramungu ari kumwe n'abandi baragabye igitero cyishe abatutsi nko kwa kamondo juvenali rwavuze ko rusanga ubuhamya n'imvugo z'abatangabuhamya bikwiye guhabwa agaciro nk'ikimenyetso mu kumuhamya ibyaha rwasanze amakuru yatanzwe n'abatangabuhamya bavuga ko batigeze bamubona muri icyo gitero nta shingiro bifite kuko bamwe bivuguruza mu mvugo zabo icyakora hari bamwe mu batutsi bishwe mu murenge wa mbazi bavuzwe mu rubanza urukiko rwasanze urupfu rwabo rudahama twagiramungu hakurikijwe bumwe mu buhamya bwatanzwe bwavuze ko ubuhamya bwabo bubumbatiye kuvuguruzanya gukomeye bityo ko rutabishingiraho nk'ikimenyetso gikomeye mu iyicwa ryabo ku bwicanyi bwakorewe kuri kiliziya gatolika ya cyanika hari abavuga ko bamubonye mu bwicanyi n'abandi bavuga ko nta ruhare rwe yabigizemo urukiko rwarebye ku buhamya n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ko yagiye mu gitero cya cyanika mu isesengura rwakoze ruvuga ko imvugo z'abatangabuhamya zigaragaza ku buryo budashidikanywaho ko yari muri icyo gitero cyaguyemo abatutsi barimo uwari padiri mukuru wa cyanika naho ubuhamya bw'abavuga ko batamubonye muri icyo gitero rwavuze ko rusanga imvugo zabo zivuguruzanya n'izo mu iperereza ku kireba ubwicanyi bwakorewe kuri komine musange urukiko ruvuga ko imvugo za bamwe mu bamushinja zitashingirwaho ko twagira mu ngo yagize uruhare mu rupfu rwa bamwe mu batutsi bahiciwe ruvuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho byo kuba yaragize uruhare muri icyo gitero rwahaye ishingiro ubuhamya bwa bamwe bemeza ko bagiye muri icyo gitero kandi ko twagira mu ngo batari kumwe urukiko rwavuze ko nta gikorwa gifatika cyo kwica yakoze ahubwo uruhare rwe ari ukwifatanya n'abishe abatutsi ruvuga ko hari uburyo bw'uburyozwacyaha bushingiye ku kuba uregwa yarakoze icyaha mu kivunge urukiko rwavuze ko yagiye agaragara ahaberaga ubwicanyi igihe bwabaga buri gukorwa kandi akagaragara hari kumwe n'abashyize mu bikorwa ubwo bwicanyi barimo abapolisi abasirikare n'interahamwe na bamwe mu bari abayobozi rushingiye ku bikorwa rwemeza ko yakoze byo kujya mu bitero bitandukanye byiciwemo abatutsi urukiko rwasanze agomba kuryozwa icyaha cya jenoside ku kijyanye n'ibihano umucamanza yavuze ko aho guhanisha twagira mu ngo igihano cy'igifungo cya burundu ashingiye ku kuba ari ku nshuro ya mbere akoze icyaha rwamuhanishije gufunga imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza umucamanza yibukije uregwa ko kujurira icyemezo igihe yaramuka atakishimiye bikorwa mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu atazuyaje bwana twagiramungu yahise ahaguruka abwira inteko iburanisha ko ajuririye igihano bwana jean twagiramungu w'imyaka mirongo itanu y'amavuko yahoze ari umwarimu mu kigo cya eyave kaduha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo igihugu cy'ubudage cyamwohereje kuburanira mu rwanda aho bikekwa ko yakoreye icyaha icyaha cya jenoside ariko aragihakana ekabagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika tunyarukire noneho ikampara muri uganda aho perezida yoweri museveni yakiriye uyu munsi mu biro bye abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya afurika yagaragaje ko ibihugu bya afurika bikeneye gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikiboneka mu bihugu byinshi by'umugabane wa afurika rero inkuru ya ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda
perezida museveni yabonanaga n'intumwa z'abagize inteko ishinga amategeko ya afurika bamusuye mu mujyi wa entebe izo ntumwa zari ziyobowe na perezida w'iyo nteko ifite icyicaro cyayo gikuru muri afurika y'epfo bwana fortune carumbira ukomoka mu gihugu cya zimbabwe iyi nteko izwi nka pan african parliament igizwe n'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye bya afurika kandi uruhare rwayo ni uguharanira ubumwe bw'abanyafurika bose n'ubwiyunge ku rwego rwa politiki rw'ibihugu bigize umugabane wa afurika avugana n'iryo tsinda perezida museveni yibajije impamvu ryananiwe guhuza abaturage ba afurika basanzwe bahujwe n'indimi hamwe n'imikoranire isa yongeraho ko hatabayeho afurika yunze ubumwe umugabane wa afurika uzakomeza kuba mu bukene n'umutekano muke These days the Americans talk of four-dimensional superiority. Land, ati muri iyi minsi abanyamerika baravuga ku ngufu mu bintu bine bashaka gusumbamo ibindi bihugu barashaka kuba ibihangange ku butaka mu kurwanira mu kirere mu mazi no kuja mu kirere naho igihugu nka uganda cyatera imbere byashoboka gute kugira ngo kizagere kuri ubwo bushobozi kandi kitabugezeho ninde uzakirwanirira niyo mpamvu tuvuga ko kubera iterambere ryacu dukeneye afurika ariko kandi no kubw'umutekano afurika turayikeneye niba twe nk'abanyafurika dushaka umutekano usesuye dukeneye kwifatanya museveni yatanze urugero rw'ibihugu byo mu burayi nk'ububirigi ubufaransa na denmark byahungabanijwe n'intambara ya kabiri y'isi yose kandi byari bikize cyane icyo gihe ariko akaba byari bitiyunze kugira ngo bishobore kwicungira umutekano museveni yashimangiye ko hari abantu barimo n'abanyafurika bashinzwe guhindura ibitekerezo by'abanyafurika babemeza ko batandukanye bashingiye ku moko ndetse n'idini kandi bafite ibintu byinshi bahuriyeho bagomba kubakiraho kugira ngo biyunge mu rwego rwo gutera imbere no kwicungira umutekano perezida w'iyo nteko ishinga amategeko ya afurika fortune carumbira yamenyesheje perezida ko inteko ayoboye yagize uruhare runini mu guharanira inyungu za afurika ariko akabihura n'ibibazo bitandukanye birimo ibura ry'amafaranga yo kugira ngo ikore akazi kayo nk'uko bikwiye cyarumbira yongeyeho ko imwe mu ntambara bahanganye nayo ari itotezwa ry'ibihugu byo mu burayi na amerika bibangamira ubumwe n'iterambere bya afurika yatanze urugero rw'ukuntu barwanije umugambi w'inteko ishinga amategeko y'uburayi wo guhagarika iyubakwa ry'umuyoboro wa peteroli wa afurika y'iburasirazuba uvuye muri uganda uja muri tanzania ati abanyaburayi barwanyije umugambi wo kubaka umuyoboro wa peteroli wa afurika y'iburasirazuba uturuka muri uganda uja muri tanzania bavuga ko uzanyura muri parike y'igihugu kandi ugatera ibibazo by'ibidukikije ibi byari ukurwanya iterambere gusa twabwiye inteko ishinga amategeko y'uburayi ko turi inteko ishinga amategeko ya afurika kandi twafashe icyemezo cyo gushyigikira uburenganzira bwa uganda bwo gukoresha ubutunzi kamere bwayo iyubakwa ry'uwo muyoboro n'icukurwa rya peteroli byatangijwe mu kwezi gushize mu karere ka hoyima mu burengerazuba bwa uganda bwana museveni n'aba bahagarariye inteko ishinga amategeko y'ibihugu bya afurika biyemeje gufatanya mu guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage ba afurika binyuze mu korosha ubucuruzi bashyiraho isoko rusange rya afurika no gushyiraho ibikorwa remezo bihuriweho Museveni yasezeranije ko azavugana n'abandi baperezida bagenzi be ba Afurika kugira ngo bashobore kongera inkunga ku nteko ishinga amategeko ya Afurika kuko ariyo nzira nziza yo gutanga ubutumwa bw'ubumwe bwa Afurika ku mugabane wose Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima murakigezwaho na eugene mukankusi ndabaramukije mwese mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima deogenia mukankusi menya ibi bikurikira buri minota ibiri umugore umwe aba apfuye azize kanseri y'inkondo y'umura kandi afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara niyo yihariye urugero rwo hejuru rw'abarwayi ba kanseri y'inkondo y'umura nk'uko bitangazwa n'umuryango union for international cancer control mu kuyita umwicanyi ucecetse inzobere zivuga ko iyi ndwara ikura gahoro gahoro kandi ishobora gufata imyaka myinshi ibarirwa no muri za mirongo kugira ngo impinduka zidasanzwe ziba ku nkondo y'umura zivemo ingirabuzima fatizo za kanseri ibimenyetso by'uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura bumaze kugera ku rwego rwo hejuru birimo kuva amaraso mu gitsina ku buryo budasanzwe nko hagati y'imihango ya buri kwezi cyangwa se nyuma y'igihe cyo gucura
ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwahariwe ubukangurambaga ku ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura ku isi yose kanseri y'inkondo y'umura ni ubwoko bwa kanseri bwibasira ingirabuzima fatizo z'inkondo y'umura wemeje ivuga ko abagore bagera ku bihumbi magana atandatu na bitanu barwaye kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa bibiri na makumyabiri wonyine
kanseri y'inkondo y'umura iza ku mwanya wa kane muri kanseri zikunda kwibasira abagore ku isi uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura bugaragara mu bihugu bikennye n'ibifite bafite ubukungu buringaniye hari abagore benshi bafite ibyago byo kurwara no guhitanwa na kanseri y'inkondo y'umura ku isi kanseri y'inkondo y'umura iterwa na virusi akenshi yandurira mu mibonano mpuzabitsina ishobora kwirindwa binyuze mu gukingira no kuyisuzumisha hakiri kare inzobere zivuga ko umubare w'abayirwaye ugiye utandukana cyane hagati y'ibihugu n'uturere bitewe na gahunda y'isuzuma ikingira n'ubuvuzi ishami rya loni ryita ku buzima riburira ko ukutabona izo serivisi uko bikwiye bitera mirongo icyenda ku ijana by'imfu kandi nyinshi muri izo mfu zihari yahariwe na Afurika buri mugore yugarijwe n'ibyago byo kuba yarwara kanseri y'inkondo y'umura.
Imwe mu myumvire itari yo kuri kanseri y'inkondo y'umura ni uko hari uwibwira ngo njye ntiyamfata. Hari ushobora kwibwira ko atari indwara ikwiye kumuhangayikisha. Kanseri y'inkondo y'umura yagera kuri buri wese ufite inkondo y'umura. Kandi rero ni ingenzi gusobanukirwa uburyo wakwirinda ibyago byatuma uyirwara, ukisuzumisha hakiri kare kugira ngo mu gihe igaragaye ivurwe bitararenga igaruriro.
mu rwego rwo kugabanya ibyago bya kanseri y'inkondo y'umura mu bagore ku mugabane wa afurika umuryango union for international cancer control utanga inama ko mu byakorwa serivisi z'ubuvuzi bwa kanseri y'inkondo y'umura zashyirwa muri gahunda z'ubuvuzi bw'ibanze uyu muryango kandi usaba ko hakoreshwa gahunda y'isuzuma zifashishwa ku zindi ndwara nka sida n'igituntu mu rwego rwo kugenzura kanseri y'inkondo y'umura kuyikumira kwisuzuma no kwita ku bayirwaye bikinjizwa mu zindi porogaramu z'ubuzima
ufite ubumenyi bungana iki kuri kanseri y'inkondo y'umura ese uhangayikishijwe bingana iki n'iyi ndwara ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abanyanijeriya kuri iyi ngingo
mu by'ukuri nta kintu nyiziho wasobanurira neza ibijyanye nayo nzi ko kanseri y'inkondo y'umura ari kanseri yibasira ibice by'inkondo y'umura kandi abagore mu bihugu hafi ya byose cyane cyane muri afurika barwaye kanseri y'inkondo y'umura birababaje kuba duhura n'uburwayi nk'ubu muri afurika
urabona nk'ubu ubukangurambaga kuri virusi itera sida buri ahantu hose kuri kanseri y'inkondo y'umura siko bimeze nta buhari rero ntekereza ko bikwiye kuba ikintu gihoraho haba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri yewe mu mezi yose y'umwaka ntihabeho ubukangurambaga kubera ko irimo kwiyongera cyane kandi ihangayikishije abagore nari mfite mubyara wanjye yarapfuye kubera yo ntabwo ari ikintu cyiza guhura nayo
birumvikanira mpangayikishije kubera ko nanjye nshaka kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura na cyane nk'iy'umuntu arimo kugera mu myaka mirongo itatu n'itanu kuzamura
ikibazo cyanjye ku nzobere cyaba iki ibi bintu urabizi ni gute twafasha abagore gukira kanseri y'inkondo y'umura neza kandi vuba murakoze
muganga oruwasamuni akentade ni umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu muryango elizabeth graser pediatric aids foundation ishami rya lesotho aratubwira byinshi kuri kanseri y'inkondo y'umura There are risk factors for a woman to develop cervical cancer, and some of these ri- risk factors include hari impamvu zishobora gutera umugore kurwara kanseri y'inkondo y'umura kandi zimwe muri izo mpamvu harimo gusambanywa ku gahato umukobwa akiri muto mbere habanza gutwita akiri muto cyane gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi byongera ibyago byo kuba umuntu yakwandura indwara nyinshi dufitemo kandi ibintu nko kunywa itabi bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu n'ubusugire bw'utunyangingo mu murimo watwo kandi bishobora no kongera ibyago byo kuba virusi yakwinjira mu mikorere y'utwo tunyangingo dufite ubudahangarwa bw'umubiri buba bwaragabanutse biturutse ku mpamvu runaka by'umwihariko nk'abagore babana na virusi itera sida ibyo byongera ibyago byo kurwara kanseri ifatiye ku tunyangingo fatizo abagore babana na virusi itera sida baba bari mu byago byinshi byo kurwara virusi y'inkondo y'umura ibyago byabo byo kuyirwara mu by'ukuri byikubye inshuro esheshatu ugeranije n'abagore batabana n'ubwandu bw'iyo virusi ubusanzwe mu gihe umuntu yanduye virusi ya human papilloma hpv akenshi uwo muntu ntagaragaza ibimenyetso by'uko yanduye ndetse akenshi umubiri wacu ubwawo ubasha kwigaranzura no kuvanaho iyi virusi burundu nyamara nko kuva kuri gatanu kugera kuri icumi ku ijana by'abagore biturutse ku mpamvu imwe cyangwa iyindi umubiri w'umurwayi ushobora kudashiramo iyo virusi burundu kandi ibyo bivuze ko virusi izaguma mu maraso rero uyu mugore ntazagaragaza ibimenyetso mu gihe utangiye kugaragaza ibimenyetso ukuri ni uko amazi aba yaramaze kurenga inkombe rero abagore bakwiye gutangira kwisuzumisha kuva ku myaka makumyabiri n'itanu y'amavuko ku babana na virusi itera sida hanyuma ku batabana n'ubwandu bwayo bo bashobora gutangira kwisuzumisha kuva ku myaka mirongo itatu rero intego ni ukugenzura impinduka ziba mu nkondo y'umura hakiri kare zishobora gutanga impuruza ko mu gihe nta gikozwe abantu bashobora kurwara kanseri y'inkondo y'umura uburyo bw'isuzuma bukoreshwa hakiri kare cyane bwifashishwaga ni ubwitwaga pap smear hari kandi ibizamini bigamije kureba niba hari ibibazo biri mu turemangingo fatizo n'uko dukurikiranye irindi suzuma dukunze gukoreshamo uburyo bwo kureba n'amaraso twifashishije aside asetike nyuma yo gukoresha aside asetike ijya gusa na vinegere dukoresha mu ngo tubasha kubona impinduka zererutse ku tudomo tw'umweru ku munwa w'indi byara twita inkondo y'umura utwo tubasha kugaragaza ko hari ikirimo kuba yego nyamara uko ibihe bishira ibihugu byinshi bizagenda bihitamo gukoresha uburyo bwo gusuzuma virusi ya human papilloma ari nabwo bufite ireme kurusha andi masuzuma kandi butanga ibisubizo byizewe cyane ibizamini bya hpv rero mu by'ukuri bisuzuma virusi itera kanseri bivuze ko bidasaba gutegereza ko hatangira kugaragara impinduka zidasanzwe ngo tubashe gutangira iyo gahunda cyangwa se ngo virusi itera kanseri ibe yaramaze kugera mu nkondo y'umura kandi iyo ibyo tubimenye dushobora gutangira gahunda yo kuvura hakiri kare cyane bishoboka
ihuriro ry'imiryango ikora ubuvumbuzi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'indwara z'ibyorezo sepeyi rivuga ko zizatanga miliyoni enye n'ibihumbi magana atatu z'amadolari mu ruganda vaxas hagamijwe gukora ubwoko bw'inkingo za mrna inkingo za mrna nka pfizer biontech na moderna ziri mu zakoreshejwe cyane mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona nyamara ikibazo cyazo ni uko zikenera ububiko bukonjesha cyane mbere yo gukoreshwa ihuriro sepeyi rivuga ko uburyo bwo gutwaramo inkingo bwa vaxas bushobora kuvugurura imitwarire y'inkingo za mrna bavanaho uko gukenera ububiko bukonjesha cyane bikaba byakoroshya mu kuzigeza henshi no ko zitanga umusaruro bikagabanya doze zajyaga kwangirika ikirenze kuri ibyo sepeyi ivuga ko ishobora kuzashora agera muri miliyoni mirongo itanu z'amadolari y'amerika mu gihe cy'imyaka icumi agamije gufasha ikigo Institut Pasteur cyo muri Senegal gukora inkingo zoherezwa mu bihugu bikennye iri huriro rivuga ko ririmo gukora umuyoboro uhuza inganda zikora inkingo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hagamijwe gufasha kubyongerera ubushobozi n'ububiko bw'inkingo zabigoboka mu gihe haba hadutse izindi ndwara z'ibyorezo mu gihe kizaza hagati aho ishami rya oni ryita ku buzima oms ryasabye miliyari zisaga ebyiri z'amadolari agenewe imirimo yaryo yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu mu rwego rwo gufasha miliyoni z'abantu bugarijwe n'ibibazo by'ubuzima byihutirwa hirya no hino ku isi ibitarashobokaga guhera mu myaka hafi icumi ishize ubu ibiribwa bitagize aho bihurira n'ibikomoka ku matungo bishobora kuboneka ahantu hafi ya hose atari muri za resitora zihambaye kandi zigezweho gusa ahubwo no mu bice by'impera z'isi ahatari hasanzwe cyane umuco wo kurya no gukoresha ibikomoka ku bimera byose byatangiye ari igitekerezo kiri aho cyatangijwe n'umugore n'umugabo mu nzu yabo nto york intego yabo yari nto kwari ugushinga itsinda ryafasha abantu bifuza kureka kurya inyama nk'umwanzuro w'umwaka mushya Tony Ferneri umuvugizi wa Veganuary ishami ryo mu Bwongereza avuga ko batunguwe n'uburyo abantu bahise bashishikarira kujya muri uyu muryango hari amatsinda menshi hanze aha asobanurira abantu impamvu bagerageza kurya indyo y'ibikomoka ku bihingwa gusa ariko mu by'ukuri nta tsinda na rimwe ryibanda ku gufasha abantu bashaka kugerageza iyo ndyo nk'uko bitangazwa n'abategura veganuary kwitandukanya n'inyama ndetse n'ibikomoka ku matungo ni ikintu cyarenze igihugu cy'ubwongereza cyangwa yewe n'uburayi bwose verneri avuga ko kwaguka mu kumenyekana kw'abagendera kuri iyi myemerere ya veganism birimo gutezwa umurindi n'uruhurirane rw'impamvu zitandukanye umubyibuho ukabije n'indwara y'umutima ubu abahanga mu bya siyansi babibona nk'intandaro z'indwara nyinshi zidakira hari kandi imyumvire igenda yiyongera kuyangirika biteza ku bidukikije Verneri avuga ko uyu muryango wagize uruhare runini mu kwereka abantu inyungu ziri mu kugabanya kurya inyama
mu myaka mike ishize ni hafi kimwe cya gatatu cy'abitabiriye bafashe umwanzuro bati kuva ubu ngiye gukomeza kubaho ntarya inyama nyuma yo kubigerageza ukwezi kumwe Indi Kaur ni impuguke yafashije mu gutegura ibiribwa bitarimo inyama bitandukanye bicururizwa mu maguriro manini yo mu Bwongereza Kauru yizera ko inyungu ku buzima arizo zikwiye kwibandwaho kandi abantu bakwiye gushishikarizwa kugabanya inyama n'ibikomoka ku mata bafungura kuruta kubihagarika burundu
being... aha dukwiye gutangira gutekereza ku bikomoka ku bihingwa nk'ibyatanga ubuzima bwiza ndetse na gahunda yo kugabanya kurya inyama tubigereranyije byanze bikunze n'ikigamijwe muri gahunda y'abatarya inyama Veganuary ubu ni umuryango rurangiranwa ufite amashami mu bihugu birindwi birimo Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Chili. Abasesenguzi mu bijyanye n'isoko bavuga ko bizafata igihe gito ngo ingaruka za Veganuary zibe zasuzumwa.
Nibyo twari tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza ibishya biheruka kuvumburwa mu buvuzi gumana n'ijwi rya amerika ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo akivewa akadomo komu wanadukurikira kuri twita no kuri facebook kuri vewa radiyo yacu naho ubutaha mukomeze kumererwa neza no guharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima dushoreje gahunda yo kuri iyi saha mbashimiye rwose ko mwaduteze amatwi maze rero mugire umugoroba mwiza mwari kumwe na thomas kamilindi murakarama